sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televezyiiniidhaan magaala Waashintan DC irraa kan isinidabarsu qophii guyyaa har'aa wixata sadaasa 14 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo sadaasa 5 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Anbafqaaduu Moradaati qophii keenya galgala kanaa keessatti qophiiwwan torbanii ispoortiidhaa fi waa'ee Ameerikaatii fi uummata ishee akkasumas gabaasaalee dhimmoota adda addaa yeroo irratti xiyyeeffatanuu qabna amma xumura sagantaa keenyaatti akkan wajjiniin turtan isin affeera kan dursu oduudha oduu irraa immoo kan nutti himtu jaallanneedha.
attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduun wiixataadhaaf jenne kunoo yuunaayitid isteetsi walgayii ajajoota waraanaa olaanoo kan gamlameeni. raawwii waliigaltee Itoophiyaa kaabaa naayiroobiitti labsame hojiirra oolchuudhaan gargaarsi namoomaa danqaa tokko malee akka seenuu fi diinummaan wal ilaaluun dhaabbataa ta'e argamuusaa simattee jirti raawwii waliigaltee adoolessan lama piriitooriyaa keessatti mallatteessame caalaatti qabatamaa ta'uusaa ibsuu bira darbee qaamoleen waliigaltee sanbata darbe keessatti tumsaa fi dhaqqabummaa gargaarsa namoomaa danqaa hin qabne akka ta'u. haala mijeessuuf caalaatti waadaa kan itti galan turee jedhan dubbi himaan ministeera dhimma alaa yuunaayitid isteetsi ned piraayis mootummaan itiyoophiyaa bulchiisa naannoo tigraay afaariif amaaraa keessatti gargaarsi danqaa tokko malee dhaqqabsiisuu saffisuudhaan karaa jiran marti banamuu kanaan dura beeksisee ture gargaarsi akka seenu eehama kenname hojiirra ooluusaa akkasumas waadaa cimaa gargaarsi namoomaa gara naannoo tigraayiif naannolee miidhaman kan akka afaariif amaaraatti erguun fedhii namoota baay'ee rakkoof saaxilamoo ta'anii guutuuf waadaa galan ni simannaa jechuun need piraayis dubbataniiru hoogganaan raayyaa ittisa biyyaa itiyoophiyaa fiild maarshaal birhaanuu juulaa waliigaltee naayiroobii keessatti mallattaa'e hojiirra oolchuuf mootummaan tumsa gochuuf kutannoo qabaachuusaa irra deebi'anii ibsaniiru. dubbi himaan adda bilisummaa uummata tigraay geetaachoo radda barbaachisummaa marsaa raawwii waliigaltichaa irra deebi'anii ibsaniiru wanti fuula keenya dura jiruu fi akkaataan itti qabuuf deemnu fageenya hanga ammaatti ilaalame caala bu'aa guddaa qaba jechuunis kaleessa tiwiitarii ofiirratti barreessan waliigaltee sanbata darbe ajajoota waraanaa olaanoo gamlameen gidduutti haalawwan hojiirra oolfama waliigaltee dhaabbataa diinummaan walilaaluu dhaabuuf diriirse kan simatan ta'uu barreessaa dureen tokkummaa mootummoota antooniyoo guutares simatanii jiru. tokkummaan mootummoota adeemsa murteessaa ta'e kana deeggaruuf qophii ta'uu irra deebi'anii ibsan waliigaltee kana lammiilee nagaa lafa sanarra jiraniif fooyya'insa qabatamaa ta'etti jijjiiruuf haala mijeessuun gargaarsi namoomaa fi tajaajilli barbaachisoo ta'an saffisaan deebisuu dabalatee hatattamaan gara fuulduraatti akka tarkaanfatan gaafataniiru. koreen giddugaleessaa adda bilisummaa uummata tigraay marii fi waliigaltee mallatteessuu afrikaa kibbaaf keeniyaa keessatti gaggeeffame ilaalchisee ibsasaa ka jalqabaa baasee jira ibsasaa kana keessattis waliigalteewwan mallatteeffaman hojiirra oolchuuf hojjechuuf qophii ta'uusaa ibsuudhaan addi bilisummaa uummata tigraay loltoota hin qabu garuu namoota waraana uummataa ta'uudhaan ofirraa ittisuu keessatti qooda fudhatan qaba jechuudhaan hiika waliigaltichaa akeekee jira. ibsi kun akka jedhutti naannoleen poolisii fi humnootii nageenyarraa kan hafe waraana idilee qabaachuu akka hin dandeenye jala sararee jira gama biraatiin gareen mormitootaa lama tigraay keessa socho'an paartii walabummaa tigraayii fi aranaa tigraay waliigaltee tolfame kanarratti deebii kennuu isaanii mulugeetaa asbahaa maqaleerraa gabaaseera. Itoophiyaa keessatti oomishni bunaa hektaara tokkorraa argamu gadi bu'aa ta'uu fi gatiin oomishaaf ba'ummoo dabaluun biyyootii buna gatii xiqqaan gabaaf dhiyeessan waliin dorgomuuf rakkisaa ta'u waldaan buna biyya alaatti ergu kan Itoophiyaa beeksisee jira. Abbaan aangoo bunaaf shayee Itoophiyaa gama isaan oomisha bunaa guddisuuf hojjetamaa akka jiru ibsee oomishni waggaa waggaan dabalaa akka jiru ibseera. Waajjira kanaaf daayirektara akka ta'an Dooktar Addunyaa Dabalaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti waggoota darban lamaanii fi bunni gara biyya alaatti ergame toonii kuma dhibba tokkoon kan guddate yoo ta'u toora sanarraa galiin jiru harka 35 dabaluu ibsan. Pireezidaantiin waldaa buna gara biyya alaatti erguu ka ta'an Dassaaleeny Jeenaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti bunni Itoophiyaa oomishtummaa gad aanaan argamu garuu baasii oomisha olaanaa. waan gaafatuuf kanneen buna biyya alaatti erganiif gatiin gurgurtaa olaanaa waan kennameef gatiin gabaa bunaa addunyaa irratti dorgomuu hin dandeenye jechuu isaanii gabra mikaa'el gabramadin finfinnee irraa gabaaseera. ministiriin barnootaa fi itiyoo telekoom wal ta'uudhaan sirna barnootaa onlaayinii barattoonni sadarkaa olmaa daa'immanii irraa kaasee hanga kutaa kudha lamaa tolaan toora intarneetii irratti afaan ingiliffaa akka baratan gargaaru eegalee jira waltajjiin barumsa teeknooloojii kun barattoonni meeshaalee toora intarneetiin namoota afaan dhalootaan qophaa'an irraa afaan ingiliffaa akka baratan kan dandeessisu ta'a ministeera barnootaa akka ta'an dooktar biraanuu naggaa. waltajjiin kun dandeettii afaan ingiliffaa barattootaaf fooyyessuudhaan rakkoolee ijoo sirna barnoota itiyoophiyaa keessaa tokko ka ta'e furuuf kan gumaachu qabaa jedhaniiru hojii gaggeessituun itiyoo telekoom fireehiwoot taamiruu akka jedhanitti fayyadamtoonni waltajjii kanaaf kaffaltii intarneetii tokko malee bilisaan akka itti tajaajilaman ibsanii itiyoo telekoom tajaajila kanaaf ji'atti gara qarshii biliyoona sadii fi tuqaa shanii ni baasaa jedhaniiru. ministeerri barnootaatti itti gaafatamaan kutaa teeknooloojii zalaalama asaffaa akka dubbatanitti poortaaliin qophaa'e kun qabiyyeewwan sirna barnoota itiyoophiyaa waliin qophaa'anii fi marsariitiiwwan madda barnoota banaa biroo irraa kan of keessaa qabu jechuu isaanii gabra mikaa'el gabramadiin finfinnee irraa gabaasee jira. pireezidaantii soomaaliyaa hasan sheeh mahmud daawwannaa hojii guyyoota afuriif eertiraa keessatti gaggeessan dilbata kaleessaa xumuranii jiru pireezidaan mahmud erga waajjira pireezidaantummaa biyya isaanii qabatanii booda daawwannaa isaanii isa lammaffaa eertiraatti gaggeessan kanarratti leenjifamtoota humna qilleensa soomaaliyaa eertiraa keessatti leenji'aa jiran daawwachuun kan wal argan yoo ta'u humna galaanaa fi kutaalee makaanaayizdi jedhaman. kan loltoota somaalee leenjii fudhachaa jiran daawwataniiru. loltoonni somaalee kun leenjii isaanii xumuranii baatii adoolessa keessa gara biyya ofiitti deebi'uu danda'u isa jedhu irratti kan dubbatame hin jiru jechuudhaan birhaanee barhee asmaraarraa gabaasee jira. kun sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. pireezidaantii yuukireen volodimir zeleniski har'a magaalaa yuukireen haaraa bilisa baate kaharsan keessatti loltootaaf haasawaa dhageessanii jiru. yuukireen nagaaf qophiidha nagaa guutummaa biyyattiif jedhan oduu har'aaf qabnu kanuma.
galatoomii jaallanne hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya birootti ceena nu wajjiniin tura. filannoo walakkeessaa torban darbe yuunaayitid isteet keessatti geggeeffame irratti riippaabilikoonni manneen maree biyyattii keessatti irra aantummaa argatu jedhamee eegamaa ture akka yaadame hin taane sagalee amma ammaatti lakkaa'aman akka agarsiisanutti dimookiraatonni seenetii keessatti yoo xiqqaate dhibbeentaa shantama argatanii jiru gabaasa araashi arabaashdii qopheesse tujubeen nu dhiyeessiti.
Dimookiraatonni sanatii yuunaayitid isteetsi dhuunfachuuf jiru mana maree bakka bu'oota uummataaf barcuma sanatii akka dhaban tilmaamni jiraatus paartiin pireezidaant joo baayiden marsaa filannoo kana keessatti waan eegame hunda caalee argameera. Senatar kaatiriin koortees maastoo navaadaarraa ta'an yoo ta'u laatiinoo jalqabaa sanatiif dorgomanii injifatani. Riippaabilikaaniif abbaan alangaa waliigalaa kutaa biyyattii duraanii Adam Laaksaalt hanga tokkoof injifannoo gonfatan. injifannoon kun waggoota lamaan dhumaa turtii pireezidaant baayiden ammaa keessatti yoo xiqqaate dimookiraatonni barcuma mana maree keessaa tokko akka dhuunfatan mirkaneessa akkasumas senatar dimookiraatichi kutaa niw yoork shaak shumar hoogganaa sanatii ta'uun itti fufu imala gara kaamboodiyaatti taasisaniin baayiden injifannoo argame faarsanii jiran.
on Georgia. We feel good about where we are. And uh, I know. Uh, Senator Shumariin baga gammaddan jedha. Irra deebi'uun sagalee irra jireessaa argataniiru. Amma Joorjiyaa irratti fuuleeffanna. Haala amma jiruun miira gaariitu nutti dhaga'ama. Ani nama abdii guddaa qabu ta'uu koo nan beekaa. Sana nan hubadha. Hirmaannaan ture naan ajaa'ibne.
Ga'umsa kaadhimamaa ka jedhu filannoo kana keessatti mata duree irra deddeebi'amee mul'ate yoo ta'u hoogganaan sanatii ka paartii riippaabilikaanotaa mich makaanan kanaan dura kanneen biroonis kan isaanitti makaman kaadhimamaa paartii ofii qeeqaniidha.
Candidate quality matters. Um, you know, there's a, a sense of extremism that I think a lot of Republicans were painted with, rightfully or not.
Ga'umsi kaadhimamaa bu'aa qaba. Miirri finxaaleeyyii riippaabilikaanonni baay'ee ittiin beekamantu jira. Sirrii ta'us ta'uu baatus akka lammiiwwan Ameerikaatti yeroo ammaa finxaalessummaa kana sirreessuu qabna. Waan isin argitan sirriitti kana natti fakkaata.
Ammallee paartii Riippaabilikaanotaa biratti akkaan ka beekaman pirezidaantiin duraanii Doonaald Tiraamp kaadhimummaaf kan isaan beekannaa kennaniif abdatanii turan ittiin milkoofne akkuma nama beekamaa Dr. Mohaammed Oz. ka dorgommii pensilvaaniyaa keessatti bulchaa paartii dimokiraatotaa joan fetermaaniin injifatamanii bilaak maasters dimokiraaticha kutaa arizoonaa senatar maark keeliin injifataman astiroonatii naasaa duraanii ka ta'an senatar maark keelii kan isaan caasaa oduu abc'f kennan assosheeted press dhiyeesseen arizoonaan waggoota ja'a dabalataaf kutaa biyya keenyaa bakka bu'ee senatii yuunaayitid isteetsi keessatti akkan hojjedhu imaanaa naaf kenneef baay'een kabajaa qabaaf jedhan deemokiraatonni barcuma shantama kan argatan yoo ta'u sanatii dhuunfachuuf jiru kutaa joorjaa keessatti ammayyuu bahiin sagalee hin beekamin jira mana maree bakka bu'oota uummataa dhuunfachuuf sagalee lakkaa'ame kan hin dhumne yoo ta'u garuu riippaabilikaanonni koongiresii dhuunfachuuf kan barbaachisu barcuma 218 argachuu malu. afaan yaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa naansii poolosii dilbata darbe caasaa oduu abc'f akkas jedhan. bu'aansaa maaliyyuu yoo ta'e biyya keenya gara bakka gaariitti geessuuf karaarra jirra kan gama biraatiin gad harkifamte caalaa jedhan sanatiin eenyu akka dhuunfatu murteessamus. hojjettoonni filannoo waraqaa sagalee lakkaa'uu waanti fufaniif biyyattiin ammallee eenyu akka mana maree bakka bu'oota uummataa to'atu beekuuf torban muraasni hafuu mala.
hayyee hamma immoo gara qophii addaatti darbina. Rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaa keessa jiru furmaata waaraa agarsiisuudhaa fi abbootiin gadaa gumaacha irraa eegamu gochuu qabu jechuudhaan gamtaan abbootii gadaa Finfinnee ibsee jira. Akkaataa seeraatii fi lallaba sirna gadaatiin nageenyi bu'uuraa akka fuula duratti huumamuu goonaa jedhaniiru abbootiin gadaa. Tsahaay Daamxoo dhimma kanarratti gabaasa qopheessite qabdi ittaanee dhiyaata.
Gadaan bu'uura nageenyaa fi jaalalaatii jechuun kan ibsan gamtaan abbootii gadaa Finfinnee nageenyi akka jiraatuuf abbootiin gadaa hojjechuu qabu jedhan. Abbaan gadaa tuulamaa kan Finfinnee sabboo qalataa Finfinneen nagaa yoo taate bakkeewwan biraa nagaa yoo hin qabaanne nageenyi guutuu mitii jechuun ibsani.
Oromoo tokko ta'e kana seera isaa duudhaa isaa kan ganamaatiin araaraan waa hunda akka fixu. Amma Finfinnee keessa nuyi erga deemuu qabne. deemnee araara erga guumuu qabnee waggaa sadaffaa finfinnee waggaa afuraffaa keessa jirra. Gadaa keenya eega fudhanne jechaadha. Bara kuma lamaaf kudha tokko gadaa kana qallee luba baane. Erga giggizee saniitii jammarree sossa'aa jirra finfinnee keessa araara uumaa, tokkummaa uumaa, jaalala uumaa waan rakkina jiru immoo mootummaatti beeksisaa. Kutaa magaalatitti beeksisaa kutaa aanatirra kan ta'u ta'e kutaa aanatitti rakkina jiru himaa kutaa magaalatittis himaa magaala finfinneetittis himaa rakkina jiru hiikaa uummata keenya keessa ijjinnee araara himaatoo jirra. Finfinnee bichaan nagaa ta'ee hoo hundi nagaan ta'in nageenyi jira jechuun danda'amu. Kanaaf naannoo Oromiyaa kanatti akkamitti deemuun nurra jira kan jedhu karaa Oromiyaatitti deemuudhaaf jirra amma abbaa gadaa wajjiniin gargaarsa walii goonee.
Biyyattii keessatti rakkoo nageenyaa bakka bakkatti mul'atuuf fala dhahuudhaaf abbootiin gadaa lallaba lallabuu qabu. Garuu hanga yoonaatti qabatamaadhaan wanti hojjetame hin jiru jechuun kan qeeqan ammoo abbaa caffee tuulamaa miidhagsoo gurmuuti.
Bu'uurri gadaatu hundeen sirna gadaa jaalala, nageenya, bilisummaa, walqixxummaa yookaan walabummaadha. Hundeen sirna gadaa irratti ijaarames gadaa hiikni isaa kana. Nageenyi dirqama argamuu qabaa. kan wal lolee araarsaa wal loluu miti kan caaluyyuu na araarsa kan wal ajjeesee sin araarsa kaanis sin araarsa amma kan mootummaa wajjin rakkachaa jiru kun oduu akkii fi akkaataan ta'e oduu dhugaadhaan kan deemamu ta'e rakkoon tokko yoo uumamu gadaan kana hojjeta akka hojjetamu barbaade amma gadaan maaliif laafte sitti fakkaata gadaa fudhatanii siyaasatti galchan gadaan siyaasa jala seente gadaatu jira malee abbaan gadaa haqaa hin jira jennee afaan guunnee haasa'uudhaaf hin dandeenyu maaliif miidhama oromiyaa keessatti uumamu miidhama biyyattii Itoophiyaa kana keessatti uumamuuf gaaf tokkollee ka'ee kana jedhee hin lallabne waan ta'eef silaa lallabuun dirqama isaati hin lallabne waltajjii qopheechee kan akkanaati nagaaf jedhee raawwatee wanni dubbate hin jiru garuu gadaan bakkuma jirti abbaan gadaan jiru hin laafe hin hirkise gadaan kan hirkatu miti gadaa itti hirkatan malee gadaan namatti hin hirkattu eenyuma jalatti gadaan immoo sirna of danda'e waan ta'eef sirna tokko jalatti hin bulu.
Sirni gadaa dhugaaf dhaabbate nageenyaa fi jaalala walqixxummaadhaa kan jedhan haati siiqqee baqqalachi caannee nagaan akka bu'uuf abbootiin gadaa akkasumas haadholiin siiqqee gahee isaanii bahuu qabu jechuun ibsaniim.
Nageenya akka tasgabbaa'u waaqas kadhachaa kadhaadhaan inni dursaa waaqa kadhannaa itti aansinee immoo haala akkamiitiin nageenya warra booressan kana araarri akkamitti akka bu'u yaadas hin qabna. kanas immoo ga'een keenya inni guddaan araarra akka bu'u nagaan akka bu'uudha wanta ta'eef ammas taanaan itti adeemname.
Hayyuu Zawuduu Margaa Roobii gama isaaniitiin naannoo Oromiyaa keessatti wal dhabdee deemaa jiru nagaan furamuu qabaa jechuun ibsaniiru.
Ijoolleen teenya akka lammii Itoophiyaatiitti kan bosona jiranis lammii keenya kan mootummaa jala jiranis lammii keenya hundumtuun akka lammii tokkootitti ilaala. kanaaf kan bosona jiranis karaa nageenyaatitti akka dhufanii mootummaanis wanna barbaachisaa ta'e haala mi'eega mijeessee booda bosona kan jiranis akka abbootii gadaa tuulama magaalaa finfinneetti ijoollee teenya garanatti karaa nageenyaatitti fiduudhaaf marii gaggeessaa jirra.
Nageenyi waarawaan akka jiraatuuf gamtaan abbootii gadaa finfinnee kun irratti hojjechuuf sochiitti jira kan jedhan ammoo abbaa caffee tuulamaa miidhagsoo gurmuuti.
Hin hojjetamne akka kun hojjetamuyyuu kan barbaadu ollaan nagaa ta'uu qaba. hiriyaan nagaa ta'uu qaba biitti nagaa ta'uu qabdi dirreen tulluun malkaan kan tokko malkaa tokko irratti waliin oolu kan malkaa tokko waliin bobba'ee horii isaa obaafatu kan ofiifillee itti fayyadamu kan tulluu ba'ee waaqa itti waaqeffatu kan malkaa bu'ee waaqa itti waaqeffatu hunduu nagaa ta'uu qabaayyuu jaalala qabaachuu qabaayyuu hin hojjetamne isaafuu nageenya kana uumuun dirqama keenya waan ta'eef karoora kana akkamitti hojiitti hiikna akkamitti maal taanaa marii gaggeessuu qabnaa. waan akkasii kana akkamitti itti deemna kan jedhu gubbaarratti waan tokko irra geenya jiru.
Gamtaan abbootii gadaa finfinnee waldhabdeen Oromiyaa keessatti uumamee jiru gaaga'ama lubbuu hordofsiisaa jira jechuudhaan qaamoleen lamaan gama mootummaanis ta'e qaamoleen hidhatanii jiran kallattii nagaatti dhufuun murteessaadha jechuun sagalee Ameerikaaf himanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahayi Daamxoo Finfinneerra.
Qophiin keenya ittaanu ispoortiidha. Fiigicha qaxxaamura biyyaa kan biyya Ispeen keessatti taasifamee fi fiigicha walakkaa maaraatoonii bootsan akkasumas waa'ee atileetota addunyaa caalmaa argatan kan bara 2022 waan caqasuudha. Waa'ee kubbaa miilaa addunyaas waan waliin caqasnu qabna. Ittaanee dhiyaatatti dhiyaadha.
Dilbata kaleessaa wal dorgommii atileetonni addunyaa taasisan keessaa fiigichi qaxxaamura biyya Ispeen keessatti taasifamee fi fiigichi walakkaa maaraatoonii asii Yuunaayitid Isteetsi magaala Bootsan keessatti taasifame warreen gurguddaadha. Fiigicha qaxxaamura biyya Ispeen kutaa Burgos magaala Ataapiyurikaa keessatti marsaa 18ffaadhaaf taasifame kun kan dubartoonnii fi dhiironni irratti hirmaatanidha. Dorgommii dubartootaatiin tokkoffaadhaa amma sadaffaatti ba'uudhaan kan mo'an atileetota Keeniyaati. Dhiyeenya kana bakkeewwan adda addaatti kan mo'achaa jirtu atileetiin Keeniyaa Bitiraayis Chippeeti daqiiqaa 25 fi sekoondii 39 tokkoffaa ba'uudhaan mootee jirti. Itoophiyaatti dhalattee kan biyya Israa'eliif fiigdu Salaamaawwiit Tafarii afuraffaa baateetti. Atileetonni Itoophiyaa zarfee wandimmaagenyootii fi Massaluu Barahee shanaffaadhaa fi torboffaa ba'uudhaan xumuraniiru. Waldorgommii dhiirotaatiin daqiiqaa 27 fi sekoondii 58 xumuruudhaan tokkoffaa kan ba'e lammii Burundii Teeriin Dukumweenaayooti. Lammiin Keeniyaa Liivey Kibeet lammaffaa atileetiin Burundii beekamaan Roodrigee Kuwaaziraa sadaffaa bahaniiru. Afuraffaan lammii Eertiraa Marhaawii Mabraatuuti. Atileetiin Itoophiyaa Addisuu Yihunee kudhanaffaa ba'ee xumuree jira. Karaa biraatiin dorgommii walakkaa maaraatoonii as yuunaayitid isteetsi keessatti dilbata kaleessaa magaalaa boostanitti taasifame erga bara kuma lamaa fi kudha sagalii sababa koronaatiin gargar citee booda kaleessaa yeroo jalqabaatiif taasifamuusaati. Waldorgommii kanaan dhiiraan lammiin keeniyaa Siyofirii Ko'ichi sa'atii tokkoo fi daqiiqaa lamaa fi sekoondii lamaan tokkoffaa ba'ee injifatee jira. Atileetiin Itoophiyaa Tsaggaa'ee Kidaanuu sa'atii tokkoof daqiiqaa lamaa fi sekoondii kudhanii lammaffaa yommuu bahu, atileetiin Itoophiyaa biroo Tashoomee Mokonnin afuraffaa bahuudhaan xumureera. Waldorgommii dubartootaa walakkaa maaraatoonii Bootsen kanaan sa'atii tokkoo fi daqiiqaa kudhanii fi sekoondii afurtamaan tokkoffaa bahuudhaan kan moote lammii Keeniyaa Viyoolaa Chippingeenooti. Atileetonni Itoophiyaa Boosanaa Mulaatee lammaffaa Hiwoot Gabrakidaanii sadaffaa bahuudhaan yommuu xumuran aanaa dibaabaa shanaffaa baatee jirti. Federeeshiniin Atileetiksii Addunyaa atileetota bara 2022 caalmaa agarsiisanii badhaasuudhaaf atileetota dorgommii adda addaa irratti hirmaatanii sagalee namootaatiin addaan baafachaa jira. Ji'a onkoloolessaa darbe keessa dubartootaa fi dhiirotaan atileetota kudhan kudhan addaan baasee ibsee ture federeeshinichi. Guyyaa har'aa immoo dubartootaan atileetota sagalee caalaa argatan shan addaan baasee beeksisee jira. Akkuma kanaan fiigicha gufachiisoo meetirii dhibba tokkootiin Toobii Amuusaa Naajeeriyaa irraa Fiigicha meetirii dhibba tokkootiin Shaali'aan Fireezar Piriyees Jamaayikaa irraa fiigicha sussukaa kiloomeetirii digdamaan immoo Kimberlii Gaarshiyaa Liyoonii Peeruu irraa fiigicha meetira dhibba afuriitiin Sidnii Maaklooyin Yuunaayitid Isteetsi irraa akkasumas ispoortii utaalchoo lafarraatiin Yuulii Roohaas Veenzuweelaa irraa filatamanii jiru. Kanneen keessaa atileetonni tokkoffaadhaa amma sadaffaatti bahan ji'a muddee keessa badhaasaa fi ifa ta'uu jedhameera. Kan dhiirotaatiinis atileetonni filataman shan tibbana ifa ta'uu jedhamee eegama. Taphni kubbaa miilaa addunyaa Kaataar keessatti taasifamu jalqabuudhaaf guyyoottan jahatu hafa. Gareewwan biyyoottan taphicha irratti hirmaatan soddomii lama gara dohaatti imalaa jiru. Kanneen keessaa garee Yuunaayitid Isteetsi garee jalqabaa ta'uudhaan guyyaa afuriin dura dohaa seenee jira. Gareen taphattoota 26 of keessaa qabu kun ramaddii baa yookaan guruup B keessatti Ingilaand, Iraanii fi Weelsii wajjiniin kan ramadame yoo ta'u, taphasaa isa jalqabaa torbanarraa sadaasa 21 biyya Weelsii wajjiniin taasisa. Garee Yuunaayitid Isteetsi tapha kubbaa miilaa addunyaa bara kuma kudha sagalii fi sagaltamii saddeeti Firaansi keessatti taasifame irratti garee Iraanii wajjiniin wal argee ture. Taphni gareewwan lamman yommuu sana taasisan tapha kubbaa miilaa addunyaa keessatti seena qabeessa. Addunyaan akka tapha siyaasaatti waan fudhatee turee fi taphichi muddamaan kan guutame ta'uudhaan yaadatama. Bara sana Yuunaayitid Isteetsi Jarman, Yugoslaaviyaadhaa fi Iraanii wajjiniin ramadamte. Tapha sana irratti Iraan Yuunaayitid Isteetsiin goolii lamaa fi tokkoon mootee turte. Waggaa 24 booddee barana deebi'anii yommuu ramaddii tokko keessatti wal argan waan ta'uu danda'u irratti oduu gabaastonni leenjisaa garee Yuunaayitid Isteetsi Gireeg Barhaalter gaafatanii turan. Sun waggaa 24 dura kan taasifamedha. Kan jedhan leenjisaan garee Yuunaayitid Isteetsi yeroo ammaa lamman keenyayyuu bilchaanneerra. Garee Iraan ni kabajna. Amma wanti nurraa eegamu taphaan caallee garee sana injifannee tapha marsaa itti aanutti darbuudhaa jedhaniiru. Waan ta'u geenyee ilaalla. Taphni kubbaa miilaa addunyaa kun sadaasa 20 jalqabee amma muddee 18tti itti fufa. Sagaleen Ameerikaa qophii addaatiin waa'ee taphichaa isiniif gabaasa. Ni hordofuu hin dagatinaa. Waan biraas hin dagatinaa. Bakka jirtanutti sosocho'uu. Ispoortiin fayyaadha. Fayyaan immoo waa mara. Bakka jirtanitti fayyaa ta'a. Gabaan sadarkaa faashinii gabaan addunyaa sadarkaa gabaan faashinii sadarkaa addunyaa kan dhalattoota lammiiwwan Ameerikaa duraanii neetiif Ameerikaa dabalaa jira. Oduu gabaasaan VOA Iskaatistiriin agarsiisa faashinii lammiiwwan Ameerikaa ganamaa kan kutaa Kolooraadoo keessatti hordofee gabaasa qopheessee jira. Tujubeen akkaataa nutti dhiyeessiti.
Akka qaama agarsiisa aadaa Danver Koloraadoo keessatti gaggeessametti Enjilaa Haawpaarish diizaayinoota uffata maatiif dudhaarraa kaka'umsa argachuudhaan agarsiisa qopheessan. Diizaayiniin hojii aartii koo gosa koorraa kan dhufanidha. Diizaayinota gosa mul'isaniif diizaayinota daraaraa qaban kaka'umsa kanan argadhe achirraati jedhan. Diizaayinar Daantee Biis Giraayisan faashiniin. aadaa dhalattoota ameerikaa ganamaa akka guddisu dubbata. waltajjii gaariidha jechuu dandeenya humnaaf dandeettee arganneerra ammallee jirra daldalas hojjetaa jirra hojii riibaanii huccuu an hojjedhurra jiru ilaaleen jajjabaadha garuummoo nama hundaaf akka qophaa'u goona kanaafuu hojiin riibaanii kun anaaf akka waan hunda keenya gartuu waraanaa taanetti natti dhaga'ama. yoo martinuu keenya akka barsiistotaatti achi as baane yookaan fuula duratti mul'anne akka loltoota haaraa taanaa jedhe dizaayinar saayid dhalattoota ameerikaa ilaalchisuudhaan faashinii isaanii agarsiisan. marxoon kun yeroo ammaa mallattoo kooti aadaa keenya keessatti akkamittiin marxoo akka uffannuuf ofitti marru qofaa otoo hin taane attamiin faayidaarra ooluu akka danda'u mul'isa dhugumatti. aadaa koof eenyuun akkan ta'eef eessaa akkan dhufe mul'isaa jechuudha jedhan faashiniin dhalattoota ameerikaa baay'ee jaallatamaa waan ta'eef diizaayinoonni maawuntan filaawar torban faashinii bara kanaa miilaaniif paaris keessatti mul'achuuf jira. dhugumatti faashinii keenya martinuu akkas as ba'ee mul'ateera nuti saba boonuudhaa eenyummaa keenyatti ni boonnaa bakka irraa dhufnetti ni boonnaa. sana beeksisaa jirra sanammoo amma addunyaa waliin qooddataa jirraa jedhan keelii hoons barruu maaks jedhamu kan aadaa uummata ganamaaf dandeettii isaanii beeksisu irratti fuulleffatu qopheessu. yeroo ammaa kana deebi'anii ka'uu keessa jirra jiraachuu keenyas irra deebiin mirkaneessuu barbaanna akkasumas faashinii dhalattoota ganamaa akkaataa nuti itti mul'isnudha. kanaafuu faashiniin nuuf baay'ee barbaachisaadha waan abbootiin keenya nutti dabarsanii jedhan dizaayinar noormaa beekar filaayer faashiniin mala quunnamtiitii jedhu. aadaa yookaan afaan kamiyyuu yoo dubbatte faashiniin siif dubbata kanaafuu namoonni baay'een walitti dhufuun agarsiisa kanarratti hirmaachuun dhuguma humna namaaf kenna jedhan. industirii faashinii keessatti meeshaalee irra deebiin itti fayyadamuu danda'an caalaatti arguu barbaadu noormaan. dhalattoota ganamaa ta'uu keenyaan uummata aadaa homtuu akka hin banne gochuutti amanuudha waan dandeenyu hunda fayyadamna waan dandeenyu hunda irra deebiin fayyadamna akka namoota aadaa tokkootti waan nu keessatti baratamee hafedha kanaaf inni kun gara diizaayinota. an hojjedhutti darbe jedhan agarsiisni faashinii kun qaama agarsiisa aartistoota dhalattoota ameerikaaf aartistoota gosoota bulchiinsa yuunaayitid isteets bosonaan uffifaman keessa jiraatan irraa dhufan agarsiisa qophiin ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanumaa torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo.com yookaan immoo karaa feesbuukiitii fi inistaagiraam akkasumas tiwiitarii keenyaan nu arguu dandeessu. Gulaalaan qophii keenya namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu Tigistii gammeeti. Pirodiwusariin keenya Nugusuu Taamiree Gulaalaan viidiyoo Lateeraa Amanteeti. Ogeessitoonni teeknikaa istuudiyoo 53ffaa keessa jiran kan isin keessummeessaa ture Baqqaaduu Maroodha waan nu wajjin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa taa'aa isiniin jenna nagaatti bula.